iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mwatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni kuri bishotuwevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri hanyuma abadukurikira muri hirya no hino ku isi mwadukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko twabibabwiye uh, muri iyi minsi turimo turagerageza kugarura bimwe mu biganiro muri studio z'ijwi ry'amerika dore ko twari tumaze iminsi myinshi ibi biganiro tubikorera mu ngo zacu ubu rero iki kiganiro cyo kuwa kane ndetse n'icyo kuwa gatatu tuba turi muri studio aho dushobora kwakira ibitekerezo byanyu ibibazo byanyu amatelefoni yacu akaba afunguye ikiganiro cy'uyu munsi rero imiryango amashyirahamwe n'abanyamurenge benshi ku giti cyabo bakomeje gusaba amahanga guhagurukira ikibazo cy'intambara n'ubwicanyi bikorerwa abaturage bo muri ubwo bwoko batuye mu misozi miremire ya teritwari za uvira Fizi na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage barenga ibihumbi bine bamaze gukurwa mu byabo n'intambara zihuje amoko mu gace k'imisozi miremire ya Minembwe. Kuva mu kwezi kwa gatatu biravugwa ko hamaze gupfa abantu barenga makumyabiri benshi bishwe n'imitwe ya Maimai ndetse n'imwe mu mitwe y'inyeshyamba uh, zituruka mu bihugu by'abaturanyi bya Kongo. bamwe mu bakomoka muri izo teritwari bamaze iminsi bandikira abakuru b'ibihugu byo mu karere babasaba kutarebera imiryango yabo irimo ishira baratunga agatoki bimwe mu bihugu kuba bishyigikiye imwe mu mitwe bavuga ko ishaka kubarimbura abaturage b'abanyamurenge bashinja kandi igisirikare cya kongo gikorera muri segiteri operationnel sokola ya kabiri kubatererana kuko izo nyeshyamba zinyura mu birindiro by'izo ngabo zikabona kubatera ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa bacu uyu munsi turi kumwe na delfe rukumbuzi ntanyuma ni impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'ubuholandi bwana delfe ntanyuma ikaze mu kiganiro muri isanga uranyumva bwana ntanyuma
ndakumva uranyumva ndakumva mwiriwe neza aho mu buholandi
mwiriwe neza edi narimvuze ngo murakoze cyane kudutumira urakoze nawe muri iki kiganiro kandi turi kumwe n'umunyamategeko Cedric muyoboke ari i Kinshasa umurwa mukuru wa kongo bwana muyoboke nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze kutwiyegereza muri iki kiganiro bwana munyamakuru edi rwema urakoze cyane nawe kuba wa- wemeye kwitabira iki kiganiro kuri telefoni turimo turagerageza gushaka bwana Saint Kade Ruvuzangoma uyu akaba ahagarariye sosiyete sivile iminembwe muri Kivu y'Epfo nitumubona kuri telefoni nawe turaza kumushyiramo hanyuma nawe agira ibyo atubwira ariko mbere y'uko mpa ijambo abatumirwa bacu ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ni umunyamakuru ukurikiranira hafi ah, akarere ka Kivu y'Epfo Bukavu Vira ndetse n'ibibazo bimaze iminsi bibera muri izo teritwari uko ari eshatu Fizi Uvira na Mwenga Ah, Vedaste Ngabo wiriwe neza
mwiriwe neza edi ndetse mwiriwe n'abatumire ba b'ijwi rya amerika barakumva Ah, vedaste ngabo ndagira ngo mu minota itarenze nk'itatu uduhe isura y'uko ibibazo byifashe aho ngaho mu gace ka kivu y'epfo Ah, ibyo bibazo byatangiye ryari bimaze kugera ku yihe ntera
mbo edi murakoze ndetse n'abatumire bacu ndetse n'abakurikiye radiyo ijwi rya amerika Ah, muri aka karere ah, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu turere twa sizi mwenga ah, ndetse na uvira hakunze kugaragara nko kuba intambara eh, z'imitwe yitwaje ibigwanisho zibasira cyane ubwoko bw'abanyamurenge Ah, ni intambara ah, zatangiye muri teritwari ya uvira muri gukuma bijombo muri gurukoma bijombo ziva muri bijombo zijya muri mwenga ahantu bita itombwe zisenya imihana zica abantu ndetse zigenda n'amatungo ziva aho ngaho zongera zijya ahantu bita muri teritwari ya siza ahantu bita minembwe zigeze mu minembwe rero naho zisenya abantu zica abantu zinyaga amatungo ariko ejo bundi ah, ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugeza ku itariki mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abaturage b'abanyamurenge bari batuye ahantu bita ah, mu- mu rurambo muri gurukuma ya kigoma na gurukuma ya remera batewe n'inyeshyamba ziva mu gihugu cy'u Burundi ah, zo mu mutwe w'abarengetabara zifatikanyije na mayimayi ah, zisenya imihana igera kuri cumi n'itandatu ndetse ziza kwica n'abaturage babarirwa muri cumi hanyuma abaturage babarirwa mu bihumbi bine bahunga iyo mihana baza mu kibaya cya rusizi ahantu hitwa ku bwegera naho ni muri teritware ya ya uvira nyuma yaho rero ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi kwa gatanu turangije aho umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu za nyeshyamba z'abamayimayi za ndetse n'inyeshyamba z'abarundi za regitabara zavuye ahantu bita mu masango no mu marimba ziza gutera indi mihana y'abanyamurenge muri gupima bijombo ahitwa za murambya batwika imihanda irenga icyenda ari umwana wa murambya za kanogo za nyakirango ah, ndetse na masaka ah, n'izindi n'izindi ntavuze ni imihanda irenga icyenda baza kwica abantu nabo bageze ku icyenda nyuma baza gushimuta ndetse gutwara bunyago abagore n'abana bagera kuri mirongo ibiri haza gukomereka n'abandi bantu benshi abo bantu bose rero ah, uganira n'amashyirahamwe ah, ya sosiyete sivile ikorera muri ako karere bavuga yuko batangazwa n'uburyo abantu bashobora gutegwa bicara bataka buri munsi batakira haba inzego za gisirikare batakira haba inzego za za monisco bababwira ati tugiye gutegwa ni mu dutabare mushyire abasirikare aho ngaho ariko ntihagire igikorwa Mm.
kugeza rero iyi saha abantu babarirwa mu bihumbi bari hanze Ah, inkomere zabo ejo bundi n'uzagiye bazijyana i bukavu abantu bose ntibagira kirebwa imvura ibanyagirira hanze izuba ribanyagirira hanze haba amashyirahamwe yigenga ndetse ah, n'abandi bagira neza cyangwa na leta ntibarigera bagera aho ngaho Mm.
abo baturage rero bagashinja ubuyobozi bwa gisirikare y'uko baterwa buri kurebera hanyuma vedaste ngabo ah, umu- hari abakunze kuvuga ko ako karere n'ubusanzwe ni akarere kakunze kurangwamo intambara ubushyamirane ah, hagati y'amoko Ah, ikidasanzwe muri iki gihe ah, gituma ah, abahagarariye abanyamurenge hirya no hino ku isi bahagaruka- bahaguruka bagasaba ko amahanga abatabara ni iki Ah, uyu munsi ntabwo dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'abahagarariye umutwe wa redi tabara ese hari ibimenyetso aho ngaho mwebwe muri ah, aho bibera mufite bigaragaza ko koko ubwo bwicanyi bukorwa n'izi nyeshyamba
edi urakoze kuri icyo kibazo o, muri izo ntambara zigenda ziba tugarutse ku ntambara yabaye ku itariki mirongo irindwi na gatanu y'ukwezi kwa kane intambara zabereye muri mu rurango muri gurupuma ya remera na kigoma hari imihanda yahiye baza gufatamo umusaza bamufatira ahantu bita ah, bita mu bibangwa ni muri lokarite ya bibangwa umusaza bita kazingo gasien yafashwe n'inyeshyamba za- z'abarundi zareritabara zigenda zimumara n'ibyumweru bibiri ahantu bita marimba nyuma ziza kumurekura urumva rero ishinzwe ibimenyetso biruta ibyo ngibyo kuko ba- baramufashe hari n'abagore n'abana nabo bari bamaze ah, hafi iminsi igera kuri kuri itanu mu maboko y'inyeshyamba zareritabara baza bari bari kumwe na- na- nabo baraganiriye barabagaburiye ejo bundi barabarekuye ba- ba- bashyikiriza abo ba- abo baturage babashyikiriza monisco hanyuma babajyana ku murambi nubwo amarezo yaho agoye kugira ngo tubavugishe ariko barabarekuye abavuganye nabo bavuga yuko bari kumwe nabo nanjye ubwanjye nakoze interiviyu ari muri begita barantu bita mu marimba
Ve- vedaste vedaste ngabo telefoni yari icitse Wa- uvu- wari uvuze ko wakoze ibiganiro n'abo muri redi tabara
bo nari nda- narivuze yuko uh, ibyo kuvuga ngo se n'iki cyemeza ko redi tabara yaba uh, nayo iri muri izo ntambara nibyo redi tabara iri muri izo ntambara ku itariki mirongo ibiri n'icyenda intambara yabereye ahantu bita mu bibangwa muri iyo karitsiye ya bibangwa muri gurupuma ya remera hari umusaza bafashiye muri iyo ntambara bita garasien E, ibyo- ibyo ibyo Baramutwara.
ibyo wari ubitu- ibyo wari ubitu- wari ubitubwiye ariko wa- wari ugira- wageragezaga kutubwira ko hari n'abo mwavuganye bo muri redi tabara
Mbo- muri redi tabara tuvugana nabo bavuze yuko hari abantu abanyamurenge bafite bavanye mu maboko ya mayimayi ariko abo banyamurenge bari bafite bari, bari mu maboko ya mayimayi nyuma nyuma baje kuvuga yuko bari mu maboko ya redi tabara redi tabara arimo babwira ati bavuze ko ari iyo ari iyo bafite nimba avuga ko ari iyo bafite biragaragara nabi Mm.
ariko ba nyiri bwite barabyihamiriza ko bari mu maboko ya redi tabara
Vedaste Ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ah, nagira ngo ngushimire cyane kuba uduhaye ishusho yuko icyo kibazo cyifashe Ah, hanyuma mu kanya gatoya nagira ngo ngusezerere hanyuma dukomeze ikiganiro n'abatumirwa bacu urakoze cyane Vedaste Ngabo
warakoze redi gwemu
arakoze vedaste ngabo nk'uko mubwum- mubyumvishije iyo niyo sura uko ibintu byifashe aho mu misozi miremire ya ya- yo muri Kongo ah, aho muri za teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga havugwa ikibazo cyo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nari nababwiye ko dufite abatumirwa Delphin Rukumbuzi Ntanyoma impuguke mu bijyanye na politike y'akarere Ah, Bwana Ntanyoma uri mu bantu banditse urwandiko wandikira abakuru b'ibihugu byo mu karere utabariza abaturage ah, bo muri Kivu y'Epfo ukurikije ibyo wumvishije umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika asobanura uko ikibazo giteye nawe niko ukibona
Um, ura- urakoze cyane edi eh, wakoze no ku- no ku- no ku- no gukora kino kiganiro ndakeka ko wenda mu mu bihe nk'ibi ngibi ijwi ijwi rya- ry'abantu ba- bashobora bose kuvuga numva njyewe no bakangurira kugira icyo bavuga hejuru yi- yi- y'ibyo bibazo biri kuba muri muri ako gace ariko cyane cyane ku bibera ku ku bwoko bw'abanyamurenge Um, nda- nda- nda- nda- ndemezanya nawe ariko ndanakeka ko wenda nuko afite umwanya mutoya wo kubisobanura ah, uko bingana bifite uburemere bwinshi ku buryo umuntu atamenya kubivuga mu minota ibiri Ah, ku buryo nkeka ko ah, wenda ni ukongeraho iyi yasimwe kuri ibyo yari avuze uretse ibi yari avuze by'ubu bya vuba ni uko abanyamurenge babasigaye bari abo ari abo ngabo bari batewe ku muranja ari abari ahantu bita mu mikenke bagera ku bihumbi bitatu birenga hari abari mu minembe bagenda kwegera ibihumbi ijana kubera ko bamwe baraguma bagasohoka bagahunga kubera uburyo babayeho abangaba bari mu gace ka murambi ubwo ni muri gutuma ya bijombo muri teritwari ya uvira bagiye kumara imyaka irenga itatu baragotewe muri ako mu mihana mikeya babamo bataza bamanuka ngo bagere uvira bataragiraga n'inzira ishobora no kubatwara muri direkisi igenda ijya mu minembwe ahandi ubwo hose hari hafunze ikimpaye nkubwira ni ikintu umuntu wese yogenda akaverifira abo bantu bamaze hafi umwaka n'inusu no kubona umunyu baza babona umunyu uvuye mu masango mu masango hatuye abapfurero abapfurero bakagenda wuvira bakagura umunyu wuvira bakawuzana mu masango bamara bakawinjiza baje kuwudandariza ku banyamurenge batuye muri aka gace aka gace muri disansi cyangwa kilometero icumi hariho monisiko tube turetse efuperi ndetse wenda turaza kuyigarukaho abari mu mikenke guhera mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda nibwo iyo santire ya mikenke bibiri na cumi n'icyenda ubwo narivuze ndagira ngo aho hambere wari uhanyumvise neza abari mu mikenke guhera mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda nibwo iyo santire yagiyeho bibiri na cumi n'icyenda bano bantu bagotewe muno aho hantu muri iyo serikire iyo ntigeze metero magana atanu ku buryo n'imbere aho ngaho barimo imbere baza baza guterwa bamaze guterwamo ingenzi zirenze zine ukuyemo izindi zabereye inyuma inyuma y'iyo site barimo yitwa ko ari inkambi zirenze mirongo ibiri na zitanu maze guharura mu minembwe guhera mu kwezi kwa gatandatu kugeze hagati harimo ibyo aba bantu bagenda kwegera ibihumbi ijana ntibaza barenga ibirometero bibiri umuntu ntashobora kugera mu murima inka zabo zaranyazwe zarashize ntibagira na asistansi imaniteri iyi ngiyi itanga hanyuma se delfe ninde ugose abo bantu
kugira ngo unyumve neza reka reka reka wenda ntanga umufana umwe umufana umwe niho wenda byumvikana mu minembwe bagoswe n'igisoda cya kongo
cyakabaye kibatabara kikanabarinda cyakabaye kibarinda cyakabaye kibatabara nicyo kibazungurutse hano inyuma noneho kikabegera aho kugenda ngo kijye kuba aho intambara zituruka bano bantu baza gutera bakava iyo baba baza bari izo za mayimayi nyinshi n'amagurupe atandukanye baza baza hamwe n'uko bano basoda ba leta begereye imihana mikeya isigaye y'abanyamurenge
komeza komeza hari umwe ushobora kuba uducitse kuri telefone ariko turongera tumushakishe komeza mu magambo make cyane hanyuma dukomeze
baraza bakanyura mu basoda ba leta bakinjira mu mihana bakica abantu bakayitwika bakanyaga inka bagasubirayo na za mbunde zabo no muri ya mapozisiyo y'igisoda cya leta bakagenda ni ukuvuga bagoswe ku ruhande rumwe n'abasoda ba leta ku rundi ruhande bagoswe n'ayo magurupe abatera ariyo ya mayimayi ushizeho n'ayo y'abarundi
hanyuma bwana delfe ntanyuma hari bamwe nabonye bagenda bandika bavuga ko nubwo ibibazo bihari bikomeye kandi bikomereye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge hari abavuga ko nabo hari ukuntu babigiramo uruhare mu kugerageza kurwana cyangwa se kwibasira andi moko yo muri ako gace ndetse nibaza ko ibi ari bimwe mu byaganiriweho mu minsi ishize mu nama yari yatumiwe ikinshasa yahuje amoko yose ibivugwa ko hari n'insoresore z'abanyamurenge nazo zikora ibikorwa by'ubushotozi ku yandi moko byo mu bivuga hiki
ndakeka ko iyo iyo wenda wenda nuko umwanya wawe ari mutoya twari kubiganira muri
no kugerageza kubihina kugira ngo byumvikane kuko ikibazo ndabizi ni ikibazo kigoye cyane kandi kimaze igihe kinini cyane gerageza ubihine
nari ngiye kukijyana muri ubu buryo wenda bushobora kugira ngo abantu bumve icyo duhaye tuvuga icyo abantu bita ubushotoranyi hariya ahantu hatuye amoko iyo uyarebye ushobora kuyashyira nko mu buryo bubiri hari amoko arimo abanyamurenge abandi bataza bemera ko ari abanyagihugu Bat- batarebye ibindi bintu byose byemeza ko ari abanyagihugu yaba constitution yaba igihe bahaturiye imyaka bahamaze n'ibindi bintu byinshi byemeza ko ari abanyagihugu bakaba gusa batemerwa hakaba abandi baza bavuga ngo ibo nibo banyagihugu nibo ba nyiri butaka nibo ba- bakwiye kukibamo nibo bakwiriye ku- ku- kugituramo noneho rero aha niho intambara nini yubatse iyo iyo abantu bashaka kuyibona ari ntoya baza bareba bino bintu byabaye hejuru by'abantu bateye mu gitondo na nimugoroba umwe wavuye aho undi akaja hariya I- i- iki ni ikintu gitoya gituma n'iriya ntambara itazashira ni ukuvuga niba abanyamurenge hari umunyamurenge ufite imbunda uko njyewe nza mbireba nza mvuga ngo ni ni ukureba ese uyu muntu ayifitiye iki uyu muntu afite imbunda kugira ngo agende aje kwirukana andi moko atuye hariya nayo ntazohave iki gi- iki sindacyumva na abanyamurenge nta munyamurenge ndumva avuga ngo ntabwo dushaka kubana n'andi moko Nta- nta munyamurenge ndumva avuga ngo hari ubwoko budakwiriye kuba abanyekongo Ah, ariko ku rundi ruhande bano bandi bo baza bavuga ngo ntitubashaka turabirukana tubakure muri kongo kubera ko hano si iwanyu ibi ngibi nibyo bivukamo ubwo buryo abanyamurenge binamaze gana iminsi myinshi ntabwo ari ibintu by'uno mwaka cyangwa bya bibiri na cumi na karindwi ibi nibyo biza bivukamo ikintu kivuga ngo ah, nimureke twihagarareho kubera ko leta ntihayibahagararaho ntihayibarengera bamara gusanga badafite ubundi buryo bi- bi- bi- bi- birengera badashobora kwemera ngo ba- babice bagatora imbunda U- ba- urakoze Iki De- rero si- delfe delfe urakoze cyane turaza gukomeza tubigarukeho ndetse tunagaruke no ku rwandiko wandikiye abakuru b'ibihugu ariko dufite n'abandi batumirwa ah, barimo ah, senkade ruvuzangoma uyu ahagarariye sosiyete sivile ah, iminembwe muri kivu y'epfo Ah, bwana ruvuzangoma uri umwe mu bantu bitabiriye inama yahamagajwe na leta ikinshasa yahuje amoko atandukanye muri ako gace mutuyemo Ah, wowe ikibazo ubona gishingiye ku ki cyangwa se uruhare rwanyu mwebwe nka sosiyete sivile kugira ngo muhoshye ah, ibi bibazo izi mvururu abaturage babane neza mubona ah, inzitizi ziri hehe
Eh, murakoze bwana edirwema sosiyete sivile nk'uko ubizi no mu bindi bihugu ntabwo ari ubutegetsi Ah, ubutegetsi bwite bwa leta buba buhari Ah, igihugu kirahari kirayobowe gifite inzego zose icyo rero sosiyete sivile hano ikora kimwe n'iz'ahandi ni ukugerageza kubwira leta ibyo idakoze neza ati nyamuneka kosora kandi ibyo ikoze neza mukayishimira mukavuga ko yakoze neza kuko twebwe turi abaturage uko niko bimeze kugeza n'ubu natwe niko bimeze Eh, ibidakorwa neza turabinenga ibikorwa neza ibikozwe neza tukabishima nk'ubu tumaze igihe twifuza ko ah, amoko atuye muri kano karere yakongera akabana nyuma y'aho ah, bamaze igihe basa n'abatandukanijwe n'izi ntambara ariko rero ni imbaraga zacu hatari mu bushake bw'abayoboye igihugu abayoboye akarere eh, inzego zibishinzwe zitagaragajemo uruhare rufatika n'abandi bafatanyabikorwa kuko ah, leta n'ubundi ifite abafatanyabikorwa benshi aha umunsi ingabo mpuzamahanga ziri hano za monisco n'indi miryango mpuzamahanga ikorera mu karere iyo yose itagize uruhare ngo ihaguruke yumve ijwi ryacu ntacyo twageraho twenyine rwose rwose rwose ijwi ryacu ntacyo ryageraho ryonyine Mm. Reka tubaze umunyamategeko Cedric Muyoboke uri Kinshasa aho niho hafatirwa ibyemezo bitandukanye ah, birebana n'ubuzima bw'igihugu ubwo bushake ah, bwana Ruvuzangoma avuga ko butagaragara ah, butagaragazwa haba na leta cyangwa se ah, n'abandi bafatanyabikorwa byabo ubona bushingira kuki mwebwe mukora iki kugira ngo mwumvishe ah, inzego za leta uburemere bw'ikibazo ah, cyugarije abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge
tumaze kubivuga sinzi nimba twabyita ubushake bukeya cyangwa se intege nkeya za leta ariko nanone ndagira ngo nzere ku byo mbese ntanyuma yavuze yahereye ikibazo kera nitujya kureba iki kibazo ki- cyugarije ubwoko bw'abanyamurenge mu ruhare rwa leta cyangwa se rw'indi miryango mpuzamahanga ifatanya na leta iki turi birebere mu bikorwa bihari ubu ngubu nk'ibyabaye ku itariki ya cumi na gatatu cya gatandatu ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka cyangwa se ibyabaye ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bibera hariya mu misozi miremire ya teritari ya uziye turebe duhera nka kera ni ukuvuga ngo integerwe za leta zahereye kera turebe reka dufatire rwo ku rugero ku gihe cy'umuperezida wavuyeho haba kuri mobutu haba kuri muzehe kabira cyangwa se kuri eh, umuhungu we kabila yuweje wundi kugeza no kuri kisekedi none usanga nta burere mboneragihugu buhaba buhabwa abaturage amategeko ngo akurikizwe umuntu akaba yohaguruka akita undi umunyamahanga adakurikije amateka cyangwa se adakurikije amategeko y'igihugu are- agenga ubwenegihugu ugasanga ibyo ngibyo biratambuka gutyo ndetse bikoreshwa n'abo banyapolitike mu buryo bwo kwipozisiyona cyangwa se kugira ngo bagire popularite mu baturage bo kamwe n'imitima mibi y'inzangano Eh, kuco dukora twebwe nk'abanyamurenge bavuga baturi kinshasa tugerageza kubyumvisha inzego haba n'ubu tukaba tuvuye muri conference de presse kugira ngo dushobore kumvisha eh, imiryango mpuzamahanga cyangwa se ubutegetsi tubereka biriya bitubaho kuko ari akagambane gakorwa n'abantu batandukanye inzego abantu bamwe bakora mu nzego za leta barerera ahangaha muri declaration twakoze twagaragaje yuko mbere y'uko igitero cyo kuri makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa gatanu mirongo ibiri na- na- na- na- na- ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'imwe kiba twagerageje kugara- kubibwira inzego zitandukanye zirimo eh, komanda wa zone operationnelle ya uvira komanda secteur ndetse tubwira n'inzego za monisco kuko byari byavuze yuko nibamara gutera mu rurambo bazatera hariya eh, mu misozi miremire ya uvira muri burikina ya bijumba nanone twaragiye mu nzego zitandukanye haba muri za moniswani kinshasa haba kureba minisitiri wa interiyeri wavuyeho haba minisitiri wa defanse ndetse no kwa perezida wa repubulika twarahageze tugerageza kubivuga ariko ikintu kibabaje ni uko nta kintu gifatika n'ubu ngubu cyari cyabaho twashobora kuvuga yuko eh, harimo za ndege nkeya cyangwa se kutita ku bibazo nk'uko bikwiriye kw'inzego za leta byahereye kera na n'ubu bikaba bikomeje tukaba twibaza icyo kibazo ntitunze impamvu ibitera hanyuma se Abaturage bwa- barapfa.
bwa- bwana muyoboke ako kagambane ukomojeho gakorwa n'abande
ibyo navuga ko ako kagambane kari mu nzego nyinshi cyangwa se uko kutabyitaho biri mu nzego nyinshi ibyo navuga ngo guhera ku basoda bari hariya muri ziriya batumwe niyo naringize ngo mvuge iyo ureba kimihana yatewe icyenda iri hariya muri gutuma ya bijombo usanga pozisiyo za gisirikare zari ku ku- ku birometero yari kure yari ku birometero nk'icyenda iyo ureba umuhana k'umuhana wa wa wa wa muranja hari abasirikare ariko haratewe hari abasirikare bari ku mugeti hari abasirikare bari mu magunda hari abasirikare bari mu maheta hari abasirikare bari kuri gongwa aho hose na ijombo santere hari abasirikare ariko ugasanga imihano yahiye ngiyo iyo ngiyo yose tukubwira igera ku icyenda yo muri burikina na rijombo nta birometero bitanu bihari noneho impamvu dushobora gutekereza harimo muri abo basoda harimo bamwe nyine bafite urwango bafite akagambane ko gushaka ngo dutesura muri iriya misozi batwita abashyitsi hakaba nanone n'abandi babikora bagambiriye nge- uko nkeka bagambiriye kugira ngo bagabane iminyago iva muri biriya bitero ko kugabana inka kuko inka ziragurishwa aho ngaho hariya hanya z'inka zirenga magana atatu zikagurishirizwa mu masoko y'aho ngaho hari ubutegetsi cyangwa se hariho arasoda ibyo bishobora kubyita ko ari akagambane kari ku rwego rw'inzego zimwe na zimwe za leta cyangwa se ku bantu bamwe bakora muri leta radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga aho turimo kuganira ku bibazo byugarije abaturage eh, b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya teritwari za uvira fizi na mwenga kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo babaza reka duhere kuri aniseti wiriwe neza
Biriwe neza uri hehe
Eh, ndi muri komine mugamba iri mu ntara ya bururi mu majyepfo y'uburundi ikibazo cyawe
ejo hanini ifise intererano izo ntambara z'urutavana ko zama mwako karere k'uburasirazuba bwa kongo ni ukuraba ico zivako wavuze ko hari ibihugu bimwe bimwe byoba bifisemo uruhara gendemeranya nawe icokorwa kugira ako karere karonka amahoro ni uko impande zishamiranye mw'ako karere zokwicara zigatora umuti w'ibibazo bafitaniye Eh, ndanafise n'utubazo tubiri ni kubera iki eh, abo banyamurenge batuye muri ako gace bamana amatati n'ayandi moko atuye muri ako karere ikibazo kigira kabiri leta ya kongo yabuze iki kugira ngo ikingire izo nzirakarengane n'abo banyamurenge barimo kugira ngo baronke amahoro murakoze urakoze cyane Ah, bwana delphin rukumbuzi ah, ndibaza ko hari bimwe mu byo abajije ah, mwagerageje kugenda musubiza ariko mu magambo make avuze uruhare rw'amahanga ah, nibaza ko mu rwandiko wandikiye abakuru b'ibihugu wagiye udoma agatoki ah, ku bihugu ku- kuri buri, buri gihugu n'uruhare icyo gihugu ah, gishobora gukora kugira ngo izo mvururu zibe zahoshya mu magambo make cyane twereke uruhare ayo mahanga afite muri ibyo bibazo byanyu hanyuma n'igikwiye gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke wowe ubona byakemuka gute ariko mu magambo make cyane umwanya ni mutoya kandi eh, iyi ni suje ikomeye cyane kandi nini
Um, urakoze nandikiye aba- aba- abakuru b'ibihugu um, uh, nandikiye abakuru b'ibihugu uh, ariko iyi baruwa ndagira ngo senayo ya mbere ku minsi mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'icyenda nandikiye umukuru w'igihugu cya kongo ntaye murangira uko nkeka kiriya kibazo giteye kubera ko nzagikurikirana uretse kuhavuka no mu buryo bwo bwo kubyiga bw'amasomo Ah, murangira uko nkeka kiriya gikwiriye kwitabwaho namubwiraga ko ari ikibazo kiremereye gifite inkomoko muri muri muri mu- mu gihe cya cya colonization ko bakwiriye kucyitaho ariko kuva icyo gihe ntikigeze cyitabwaho aho kucyitaho aha ni naho nkeka numva ntandukana cyane na na na na, na Cedric ntabwo ari ikibazo cyo kureberera nta nubwo ari n'ikibazo cy'intege nkeya ahubwo gifite indi sura iyi ngiyi ngiye kuzana ku minsi icumi Eh, no mbere y- mbere mbere mbere y- y- y- y- y- y'uko ukwezi kwa gatanu mo hagati ah, perezida wa congo yashyizeho ikintu bita etat de siege muri nord kivu na sud kivu avuga ko ah, bagiye gushyira imbaraga mu kurwanya eh, i- iyo mitwe yica abantu ayo magurupe yica abantu sud kivu arayireka ngo bakimubaze aravuga ngo um, ngo ngo ngo ngo hari ikibazo cy'abantu batunze inka n'abandi bantu bafite ngo imirima yabo ngo ni uko niko gisa Eh, nyu- nyuma nyuma yiwe hatarashira iyinga nibwo gurupe ya redi tabara y'abarundi yakoze dekarasiyo ivuga ko iri hariya hantu kandi ko ihaye irwana kandi ko igiye kwibasira abanyamurenge icyo navugaga muri ino baruwa yanjye ni iki ngiki ni ukwibutsa abakuru b'ibihugu ko eh, nyuma nyuma nyuma y'ino myaka myinshi ya- i- jenoside yabaye mu rwanda yibasira abatutsi turebesha amaso turi bakuru nawe u- u- uri mukuru ko ikintu kimeze nk'iki ngiki kidakwiriye gusubira kugaruka muri kariya karere kandi bariya bantu ari abakuru b'ibihugu icyo nasabaga perezida wa kongo ni ukumubwira ngo iriya ntabwo ari intambara y'abantu batunze inka n'abantu ba- ba- bitwa ko ari aba- ari aba- ari- ari abahinzi mu yandi majambo ni ukukigira ikibazo gitoya kubera ko muri aba ngaba ba- ba- ba- bari mu yandi moko batari abanyamuringi barimo benshi batunze inka ikindi ni uko harimo n'iyi mitwe em, yi- yi- yi- yitwaje yi- yitwaje intwaro kandi ita- itari imivukire ya hariya umufano ni uwo nguwo n'amadekarasiyo yabo arahari naza nsaba ah, perezida w'u Burundi ko eh, akwiye gukoresha imbaraga n'ububasha afite kugira ngo mu karere atuyemo ariko cyane cyane areba uruhare rw'aba- rwa- rw'abanyagihugu b'abarundi bari muri izo ntambara ko rudakwiriye kugenda rugana kuri iki njyewe nita jenoside nasabye perezida w'u rwanda ko asobanurira abanyamurenge ariko n'isi ibintu bivugwa ko iyi redi tabara yasanze mayimayi ukajya kuyiha imbaraga kugira ngo imare abanyamurenge I- i- icyo icyo- icyo- icyo- icyo yashoboye kumenya ku bintu bivugwa ko dufitiye amakuru tubonera ibimenyetso ariko byavuzwe no muri no mu no mu maraporo y'abaexpert ba nations unis avuga ko aba ofisiye abantu b'aba- b'abategetsi muri leta y'u rwanda ko bashigikira redi tabara nasabye perezida wa uganda n'uwa tanzania gukoresha ubunararibonye bafite n'ubwenge n'ubushake bashakira amahoro muri afurika kureba ko hari ahantu hataba jenoside ni iki ngiki nicyo gitekerezo kinini mufite mwahangaha Ha- hanyuma- hanyuma, Delphi- Delphi- bamaze kwandika ingenzi nyinshi n'inshuro nyinshi ariko ntibarabona igisubizo delphin hari abakunze kwandika bavuga ko ah, kuba u rwanda ah, rutagaragaza ubushake bwinshi cyane kuba ah, bwajya muri iki kibazo no kugerageza kugishakira umuti ngo hari uburyo ngo bamwe mu banyamurenge nabo bifatanije n'imitwe yageragezaga gutera u rwanda ya p5 ibyo byo wabivugaho iki hari ibyo hari amakuru bifiteho cyangwa se ababivuga bo ubabwira iki
hari gurupe bavuga ko zaba zitwa ari iza p5 zaba zitwa ko ari iza kayimba nyamwasa zigeze kuba mu- mu- muri sibiki zabanaga na gurupe ntoya y'aba- ya- y'abantu barimo n'abanyamurenge Eh, izi gurupe ubu ngubu sinzamenya neza niba zishobora kuba zoba zaravuye ahantu hose hashoboka womenya gusa ko zoba zaravuye zari zigiye kurwanya u rwanda iki iki cyo wenda bakivuga kirahari ariko zino gurupe ntabwo zigeze zitumizwa n'abanyamurenge iki ni kimwe nta munyamurenge wagiye inama ngo aze gutumiza izo gurupe zino gurupe zatumijwe na leta ya kongo ni ukuvuga niba u rwanda rufite icyo icyo ru- ru- ru- ru- rukeka ko cyoba cyarakozwe hano hantu rukwiriye kuvugana na leta ya kongo kubera ko leta ya kongo niyo yabazanye niyo yabafasilite ko baza ariko ikigusetsa bano bantu baje hari hariho bano b'abarundi baramaze kuhaza mbere izi gurupe z'abarundi zihaje icy'abanyamurenge nizo zahaje mbere izi nazo zinjijwe na leta ya kongo n'ayo magurupe yose ahakorera Ah, iki- iki- ikintu kiremereye mbona hano hantu ntabwo ari ntabwo ari perezidanse y'amagurupe gusa ni pre- ni umugambi nicyo nicyo njyewe niyatakaho ni nacyo mbwira perezida kagame teka ko mu- mu- mu- mu- ku izina ryiwe n'izina ry'igihugu cyiwe hatari hakwiriye kubaho kino cyasa kivuga ngo barashigikira abantu ba- ba- ba- bahaye bakora jenoside muri kariya karere kandi
urakoze bwana delfe rukumbuzi Ah, bwana ruvuza ngoma uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika yibazaga ah, icyakorwa kugira ngo amoko yongere kubana ndabizi wabikomojeho dutangira iki kiganiro ariko gerageza mu magambo make cyane uvuge icyo mwebwe nka sosiyete sivile mukora kugira ngo ubu bushyamirane mube mwagerageza kubuhoshya
kuva eh, izi ntambara zaduka ah, twagerageje gusaba inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyacu kugira ngo ah, bashyire mu bushake bagaragaze ubushake Ndacyaha- ndacyahagaze kuri rya jambo navuze ry'ubushake kuko n'ubundi eh, igihugu ni umubyeyi ni nka kurya waba wicaye mu rugo iwawe iyo abana badashoboye kwitunganya bonyine ngo ba- ngo ba- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo bayoborane neza bagirane amahoro umubyeyi araza akabashyira ku murongo akoresheje inzira izo ari zo zose ashobora kubaganiriza cyangwa ashobora gukoresha n'akanyafu ah, noneho akaba- akabashyira ku murongo leta izo mbaraga irazifite E- ifite imbaraga zo kwemera ko ibiganiro biba nyabyo Ah, igihe twagiye kinshasa twagize turavuga tuti hano muri kinshasa ni ku i- i- indege igenda amasaha abiri kugira ngo ive muri kivu igere iyo muri Na- na- ni ukuvuga intambara ziri kubera kure cyane isi ibiganiro nta kuntu byamanuka ngo bibere mu mu bantu bagiranye amakimbirane bariya bo hasi noneho aho kugira ngo bize bibera kinshasa bise n'aho byagiye mu- mu- muri politiki babipolitize babigize babihaye umurongo wa politiki icyo ni kimwe twasabye icya kabiri eh, ibyo biganiro biramutse bikanabaye hariho kwempoze amahoro leta ifite ubushobozi bwo kwempoze amahoro nubwo hagenda hinjiriramo ah, parametere nyinshi hakazamo n'abanyamahanga n'abaki ibyo byose leta se kwitabyamagana leta kwitabigaragaza ko ibirwanya kugira ngo abanyamahanga babe binjira bakitegereza bakinjira mu gihugu bagakora ibyo bishakiye leta nicyo igaragaza niba yarananiwe hari umunsi leta ya kongo mugezemo ivuga ngo twiziriwe n'imitwe y'abanyamahanga noneho turatabaza na shojini ndibuka ah, mu ntambara zagiye zibaho mu marebero yagiye bakera haba emventuwa sendepr sedi n'ibindi ah, rwose kongo yaratakambaga igataka ko hariho ingabo z'amahanga zageze ku butaka bwayo ariko ubu nta n'umunsi n'umwe turumva yavuga ko hari imitwe y'amahanga yageze ku butaka bwa kongo niyo mpamvu mvuga ngo ubushake buhabaye leta ifite guhamagara bano baturage ikabicaza ikabemeza ko bagomba kubana Ah, kandi byananirana noneho uwanze uwanze igakoresha imbaraga ikamushyira ku murongo no mu bindi bihugu niko bimeze rwose Ah, mwa- mwa- mwagenze mu bihugu byinshi iyo umuturage ah, ah, akoze eh, rebellion cyangwa se akanga kumvira ubutegetsi ubutegetsi bumuhana bukoresheje imbaraga natwe niko tubyumva nibatwemere nibadufashe tuga- abantu baganire kuko abaturage barabishaka nta hantu mberereye muri minembwe abaturage barabishaka pe kandi b'amoko yose bakeneye kwicara ngo baganire ariko iyo urebye inzego zagiye zitumwa muri kano karere ntabwo zibidufashamo Ah, ndashimira ko ah, bamwe mu bari usa n'ababangamiye abayobora muri kano karere ka gisirikare ni uwitwa generali murima aragiye mu kanya nibwo avuye hasimbuwe n'undi witwa generali obiyo nagira umutima mwiza nk'uyu batumye hano mu minembwe akagaragaza ubushake bwiza akumva ibyo abaturage bifuza rwose n'ejo abantu batangira gusubira aho bavuye rwose mu byabo biroroshye pe biroroshye pe kuko birasabwa kandi ntabwo bigoranye habaye mu bushake uyu munsi abaturage batangira gusubira iwabo kandi bakabana neza amahoro kuko leta irahari ifite ingabo nyinshi zifite ibikoresho ntabwo bananiwe guhagarika aya makimbirane cyane cyane ko abitwa ba mayimayi muri kano karere ka sud ya kivu akarere mberereyemo ka minembwe abitwa ba mayimayi rwose ubona nta bundi bushobozi bafite bwo nakwita bwo kumena sekirite y'andi moko cyane batabishyigikiwemo n'izo nzego za leta cyangwa se abasirikare bamwe na bamwe ba leta bakora nabi reka rero dutegereze niba uyu waje adukorera neza twakwizera ko hari icyahinduka urakoze cyane bwana ruvuza ngoma kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika teogene wiriwe neza uri hehe
ni uganda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndimo ndabaza numvise abo bagabo bavuga cyane cyane ku kibazo kibera hariya za minembwe nashakaga kubaza hari igihe twumva ko hari ingabo z'u rwanda zaba ziriyo cyangwa se iz'i burundi zihurira hariya hanyuma akaba aribo bateza umutekano muke ahari mu busesenguzi bwabo hari igihe babona icyo kibazo cyaba ari ukuri cyangwa kuba ari ukubeshya
urakoze teogene icyo kibazo cedric muyoboke hari icyo wakivugaho
sinacyumvishe neza ariko reka mpamvu nabwo kibazo ruvuga ngo naramaze kuvuga imbabare ni ikibazo kapitali njyewe sinemera yuko hari ikibazo cy'abaturage b'abanyamurenge n'andi moko kiri muri kariya gace k'imisozi miremire ya fizi uvira na mwenga ikibazo gihari ubu nyine ni ikibazo cy'imitwe yishyize hamwe ya ba mayimayi bakomoka mu bafurero abandi bagakomoka mu babembe bagakomoka mu bazira bihujije bakiyunga n'imitwe y'amahanga abo bose bakataka abanyamurenge icyo ni cyo kibazo gihari na gahunda uri kurya wabagize abaza impamvu abanyamurenge ni iki gituma bahorana ibibazo n'abandi ubu ngubu hari abanyamurenge baturanye n'abafurero hari abanyamurenge baturanye n'abashi hari abanyamurenge baturanye n'ababere iyo kiba ikibazo cy'abanyamurenge n'andi moko ntituba duturanye nabo ariko byumvikane ko ikibazo tugifitwe tugifite n'imitwe ikomoka muri ayo moko icyo ngicyo tumvikane icyo kibazo kindi uwo muntu yararagiye ntacyo numvise neza kugira ngo maze kukivugaho we yabazaga niba koko hari uruhare cyangwa se ingabo z'ibihugu bituranyi mwari mwabona muri ako gace n'uruhare rwazo
ngira ngo sinzi uwabo bavuze mbere babivuze ngira ngo vedase ngabo yabivuze hariho abarundi bihishe n'amadeklarasiyo barayakora hari reditabara hari eseneri hari korebu ibyo ngibyo rwose ni ibintu bigaragara kandi bizwi ngaruke n'ukuco nta nyuma yavuze ngira ngo nyine twese turumvikana kuko nimba perezida yarabivuze wenda ni za raporo ahabwa zitari zo za ndege cyangwa za serivisi za leta ariko birazwi yuko hari imitwe tugiye kugaruka kuri kiriya kintu cya etat de siege perezida yabisobanuye neza n'abayobozi ku ijwi rya amerika ubushize yaravuze ngo iki kibazo gifite karagiteri kominoteri urebye nk'iyi mitwe navuze ikomoka muri aya moko ni abana bazi bakomoka hariya hantu muri ariya moko kugira ngo batandukanye n'ababyeyi babo kugira ngo batandukanye n'abandi baturage n'ibindi bigoye ariko mu by'ukuri ngiye gusubiza icyo kibazo hari imitwe y'amahanga irinda byihise yambuka izo serivisi zimwe na zimwe zirebera wenda zifite n'inyungu ndetse n'abamwe mu baturage babirebera imitwe y'amahanga irahari nta n'ikintu rwose kitije kandi kigaragara
hanyuma bwana delphin rukumbuzi ntanyuma muri iyi minsi ishize hari ibikorwa by'ubukangurambaga no kugerageza kwereka amahanga intera y'ikibazo cyugarije abanyamurenge habaye imyigaragambyo mu mijyi itandukanye hirya no hino ku isi ese mubona hari umusaruro birimo kubyara mubona iki kibazo kirimo kumvikana ku ruhando rw'amahanga
urakoze edi naringize ngo wenda nsurinye gusa ikintu ikintu ikintu cedric yari avuze ndakeka hariya ntabwo ari ikibazo cy'amoko kiri hariya Ah, ntabwo amoko yigeze yanga ku bana Ah, icya kabiri em, naringize ngo nsurinye kuri ibyo yari avuze wenda hari umuntu wokumva avuze ngo abanyamurenge babana n'abapfurere ngo bakabana n'abashi Ah, aho bishoboka ni ahari abanyamurenge gusa ni ukuvuga ngo abanyamurenge bo bemera ko bashobora kubana n'abashi bo bemera ko bashobora kubana n'abapfurere ariko nta munyamurenge turabona wahunze ngo agenda aje kubana n'abandi ba- na- n'ayo moko yandi duturanye ngo agenda aje kuba kubana nayo aho bahungiye iki ntigikunda niyo mpamvu kino kibazo ah, subira kutemera ngo cyane mu buryo bunini na na cedric iyo avuga ngo perezida yakivuze neza ndakeka ko Uh, sinzi kuvuga neza icyo byo babivuze ariko ni- ni- niba niba ari niba ari disikuru nziza cyangwa niba ari igifaransa ariko ariko iyo umu- iyo umuperezida a- a- ashobora gukekwa ko abantu bomuha amakuru a- a- atariyo akayakira akanayakoresha akayagenderaho imyaka itatu igashira sinzi ko umuntu yo- yovuga ngo ngo perezida yavuze neza iki simpaye nteme Reka tu- reka- reka- reka- reka- abanyamurenge kubera ko reka reka cedric asobanura icyo yashaka kuvuga hanyuma nongere nguhe ijambo cedric
reka reka ndagisobanura nashatse gusobanura kuri kiriya kintu wenda na- na ni ururimi wenda ruza kutugora kuko aba yavuze mu ifaransa tukagira ngo tuze kubisobanura mu mu- mu ndimi zacu ariko icyo nashatse kuvuga ni iki ndemezanya na mbwa nyuma y'uko nyine abanyamurenge badashobora guturana n'abandi ariko nanone nawe aremezanya yuko nta ntambara y'amoko ihari ariko nanone bitabujijwe yuko aya iyi mitwe yose iri hariya ariyo perezida yavuze ifitanye amasano n'amoko yabo kandi bafatanyije n'imitwe y'amahanga bigoye kuza gutandukanya ba bana b'ababembe bagiye mu mutwe wa mayimayi bataha amasango muhana w'abapfurero bataha eh, i- i- i- i- i- iriya mu misozi ya fizi mu muhana w'ababembe basangira na ba se b'abaturage kugira ngo batandukanye n'aba baturage bababyaye ibi- ibi ngibi niko- ibi niko bimeze muri za demi, aho iyo abantu bagiye kuvuga ngo igihe perezida kibana n'aba- kibana kiburanya n'abana perezida, b'abana nde bavuka kiburanya hariya.
perezida. icyo ndemezanya na perezida ni uko icyo ndemezanya na perezida ni uko yavuze ngo nda- ngo ndandike ayo mahanga ihari ibyo nizo navuze za ndege nshya ishobora nkeka ko ari serivisi zikora nabi ziyo zimuha amakuru atayizi icyo nanjye ndatemera rwose imipira yanjye ariko kuvuga ngo tuvuge yuko ngo iriya ntambara ari iy'amoko icyo yashatse gusobanura ni uko ifite karagiteri kominotere bifitanye isano cyane n'abaturage bitewe n'imiti ikomoka muri muri- muri ayo baturage kubatandukanya bigoye noneho etage uko ikora bikaba byagora cyane kugira ngo uje hariya njye niko mbekereza kandi naravuze ko ndavubera muri iki delphe mu magambo make cyane ah, ibyo a- akubwiye urumva bisobanutse noneho Na- naringize ngo mwibutse ko kandi ndakeka ko abizi ko adf iriya iriya iriya ifite mo- modeli ya terorisme iba- ibamwo abana b'aba- ba- b'abanande nibo benshi Um, abahaye bicana muri muri muri muri iyi turi ba- ba- ba- ba- ni abalendu ni abana bakomoka ntabwo mpaye mvuga ko abicana ari ubwoko bw'abarendu ariko ni abana bakomoka benshi muri gurupe z'abarendu bahaye bica bahema ni ni ukuvuga ko si- sinta- sinamenya kumva neza icyo cedric ashaka kuvuga ariko ko ndakeka ko nawe bya- bimunaniye neza kumenya kumva icyo perezida yaza avuga ariko kandi ndanarenga nkavuga ngo perezida ndikuvuga ko perezida reka azahabwa nkwereke aho amakuru atari bitangiza nyuma ndakwereka ni ukuvuga ngo iyo abarendu cyangwa reka tuvuge nk'abanande niyo adesi isenye leta ikayisubizamo inyungiramihana y'aba- y'aba- y'aba- y'abanande ariko hari Ya.
iwacu iyo ibi- ibi niko barwana bimeze- iyo ibi niko bimeze barwana muri bahungira mu Twitter, mihana ibi niko y'abarendu bimeze muri iyi Twitter.
bakabahita bagahungira mu mihana y'abapfurere ubundi basanga mu ko mihana ndakubwira ngo y'abapfurere.
niko bimeze muri bikabura iyi Twitter.
gutandukanya abaturage n'aba bandi ba mayimayi
ko ndakubwira ko muri iyi turi abagize kodeko ni abana baza bava mu mihana yabo yi- igizwe n'abarenzi bakaza bagatera bagasubira mu mihana yabo
hanyuma bwana delphe nari nkubaje ikibazo cy'uko ah, niba ubona in- eh, ingufu murimo gushyira muri iki kibazo ah, hari umusaruro zirimo kubyara cyane cyane mu kumvisha amahanga ikibazo cyane
ndakeka ko ki- ki- kigoye ku- ku- ku- wenda ku muntu kumenya kubisoboza ngwinya cyangwa yaye ariko twebwe turi abantu ni abantu bahaye bashira iyo umuntu abantu bahaye bashira batwitiwe mu nzu batuca umugani wacu ngo ntaho bataza bapfunda umutwe niyo mpamvu du- abantu babiri batatu bemera kugenda ku ibarabara gusa bakaguma bagasakuza ariko kimaze kugira uburemere bwinshi ku buryo nkeka ko kititaweho icyo gihaye kigenda kiganaho ni ukuzorimbura abantu no kubamara nari nkwibukije ko abantu bari mu minembwe iyo batagira diaspora bose bari kuba barashize barashize gushira kubera ko ntibigeze bagira n'ubufasha bubafasha icyo icyo wenda twizera ni uko hari amajwi yazamutse y'abantu bavuga batari ko bano bantu ko bamaze iminsi baza bataka ufite mu bibazo abanyamurenge bafite bikomeye ni uko barwana na leta yihishe ndavuga leta ya kongo bakarwana na leta zo mu karere zirimo u rwanda zihishe inyuma ya za rezitabara bino ni ibihugu utekereza ibihugu bibiri bihaye birwana birwana n'ubwoko bumwe abantu batarenze niba ari ibihumbi magana angana ngiki kibazo kinini bafite ariko kino kirarenga kirarenga kikagira indi sura y'uko batinya no kuzivuga turatinya kuzivuga dufite imbaraga zo kuvuga ko u rwanda rwihishe inyuma ya regitabara ko cyangwa runariyo ndagira ngo tubize uriya mugabo wari ubajije uri uganda uvuga ko ngo ngo ngo igisoda cy'uburundi kimaze kujabuka ingenzi zirenze zitatu niba atari zine njyewe ndumva nta banga riba ahangaha nta n'iryo nifitiye kubera ko mpaye numva duhaye dushira bakagenda bagatera izo gurupe ziza ziza kubatera zibarwanya bagasubirayo ariko gurupe izo za rezitabara hari abantu bemeza ndetse n'amakuru ya vuba yemeza ko muri izo zitwa ko ari gurupe z'abarundi harimo abasoda b'abanyarwanda noneho rero twebwe nk'abanyamurenge kugira ngo tuvuge ko u rwanda ruhaye rutwica tuvuge ko duhaye twicwa na kongo biza bimara bikanaba komplekisi abandi bakavuga batatu mwebwe mwicwa n'u rwanda ari n'abandi bavuga bati nigute u rwanda ngo u rwanda rwarwanyije jenoside ni u rwanda ni kose ko ndavuga iki ndavuga leta y'u rwanda na bariya bayoboye barwanyije jenoside ngo nigute gusubira gushyigikira abantu bahaye bakora jenoside iki nanjye singisiye igisubizo ariko fagiti ihari ni iyi ngiyi ni uko duhaye twicwa na editabara editabara yashyigikiwe n'u rwanda bizwi natwe tubizi ariko ntidufite imbaraga edi ntidufite imbaraga zo kubivuga biduteye ubwoba kubera ko n'ubivuga uratekereza ko ijuru ryorara rifunguye nta nyuma ibyo ni ibintu bikomeye uvuze kandi ntabwo navuga ko ari byo cyangwa se atari byo ubwo tuzabishakira umunsi kugira ngo n'abo uvuga bafite uruhare muri ibyo bibazo nabo bagire icyo babivugaho ariko mu kanya gatoya cyane turaba tugeze ku musozo nagira ngo mpe undi mukunzi w'ijwi rya amerika ijambo rimwe gusa metode wiriwe
wiriwe neza nyakuba uri hehe
ngewe ndi mu burundi
ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ikibazo canje ni iki kibazo kijanye n'iby'abanyamurenge kiriko kiravugwa hari inkuru hari inkuru zivugwa yuko abanyamurenge ari ubwoko bugoye kubana muri ibihugu byacu bivanye n'ingene bateye n'abantu umengo bashaka kwigira aba kabiri cyangwa aba gatatu imbere y'imana kuko bagomba kwigira nk'intumwa ibyo ni ibintu byakoreweho ubushakashatsi kandi byaremejwe bwemejwe nande bwemejwe nande ubwo bushakashatsi
ubwo bushakashatsi hariho ibiganiro bimwe bimwe bigenda birahita ku marido sosiyo bakabyerekana ingena abanyamurenge batangiye kuza bashika muri congo batitwa abanyamurenge bahashitse nk'abantu b'abanyarwanda bagiye korora
reka ibyo bibazo ubwo bushakashatsi ntabwo dufite kandi nta n'ubwo twabuheraho tuvuga cyangwa se twemeza ibyo uvuga ariko mu gusoza cedric muyoboke sinzi niba hari icyo wavuga kuri ubwo bushakashatsi cyangwa se ibyo uyu mukunzi w'ijwi rya amerika avuze ko abanyamurenge ari ubwoko bugoye kubana n'abandi ariko tugana ku musozo niki mwifuza ko cyakorwa kugira ngo ubwo bwoba buhari bw'uko ubwoko bwanyu bushobora kurimbuka umwanya ari wo wose bube bwarangira abantu bongere babane mu mutuzo no mu mahoro mu masegonda make cyane icyo ngira ngo nsubize uwo muntu wari ubajije we aravuga ngo abanyamurenge n'ubwoko bugoye kubana ari mu burundi ntarabana nabo avuga ubushakashatsi bwakozwe ntavuga igitabo icyo ari cyo ahubwo ni umuntu ufite amarangamutima ndi kumenya icyo ashyigikiye ngewe ubu nyine nshobora wenda gukeka ko ari umwe muri abo bambuka ba regitabara bagenda baza gutwikira abanyamurenge bajya kugira ngo bamumareho babarimbire bakure mu gihugu cy'abanyamurenge ariko ngaruka ko cyo ntari bari yavuze cyo kuvuga ngo ni igihugu ngo abanyamurenge barwana na kongo bo njyewe aho ngaho ntizitandukana na ntanyoma ndemerana nawe kuvuga ngo abanyamurenge barwana na kongo kongo bayituyemo ariho njyewe navuze nkavuga ngo ni intege nke z'ubutegetsi avuze ngo ni resipabite ya kongo nka leta nta cyemezo na kimwe cyafashwe na leta ngo bavuga ngo reka tujye kurwanya abanyamurenge ari ibyo bavuga ko bararwanya abantu bo muri turi bararwanya abantu bo muri beni bararwanya abantu bo muri kasayi abijya kamena sampu ariko yabaye hano nawe arabizi ni inzego za leta zikora nabi kandi byaherekera na zo ndangiye noneho ndangiye icyo nasaba ibyo nasaba leta kugerageza kugerageza gushyiramo indege bagakora za operasiyo zikomeye bagahana abasunda bagenda banyurwa muri ibi bintu niba batabarije umusunda bakavuga ati n'icyumweru kimwe haraterwa hari ahantu dufite amakuru hanyuma ntibahashyire abasirikare uwo musunda yakagombye gukurikiranwa agahanwa tugasaba ko leta nanone yareba mu nzego zayo zikora ku mipaka bagakurikiranwa bagasobanura ukuntu abantu babinjirana kandi barebereye noneho ikindi leta igasubiramo kuburanisha abaturage bivuga ngo bayigeze kuvuga ikintu cy'ibiganiro ibiganiro birakorwa buri gihe icyo ni nacyo kigaragaza yuko nta bibazo bihari by'amoko ari naho numvikana n'abanywa kuko twebwe abanyamurenge ubu ngubu dushaka tubana n'andi moko izaho data tuy'imirongo miremire y'itwo mu karindwi aturanye n'ababende aturanye n'abanyinzi hari n'abashiba b'iwacu mu rugo usoza usoza usoza usoza ibyo by'ibiganiro leta yabikomeza ariko igashyiramo indege rwose muri serivisi no guca umuco wo kudahana kandi igakora izo operasiyo noneho imiryango mpuzamahanga nka za monisco ikaza itanga raporo zikwiriye ubu ngubu monisco ntacyo itazi muri ibi ngibi byose duba tuvuga ariko ndakeka ko raporo batanga zidakwiye kandi atari ibyo urakoze cyane uratanga raporo zikwiriye ndetse bakajya babona nasiyo zibi iza kureba kuri shapitire seti yabo bagakoresha imbaraga kugira ngo biriya bintu bicike rwose muri kiriya gice cya kibikiri urakoze cyane uh, cedric muyoboke reka twumve na bwana senkade ruvuzangoma uh, mwebwe icyo mukora ni iki icyo mwifuza ko cyakwihutirwa kugira ngo ubwo bushyamirane buhagarare ni iki mu, mu masegonda atarenze mirongo itatu bwana ruvuzangoma
ntabwo narenze kandi ntabwo nyuranya cyane na cedric umaze kuvuga muri ibi bibazo iyo urebye abaturage bari hano minembwe reka mvuge ko ariho merereye akenshi bagaragaza ubushake ariko bubaca hakaba hariho abantu bari mu nzego b'abanyapolitiki nanone bakomoka muri ayo moko babahamagara bakabatesha umurongo kandi leta irabazi bamwe ni abadepite abandi ni abaminisitiri abo bantu ntabwo bahanwa ni ukuvuga abantu bagira uruhare mu kuzana umwuka mubi mu baturage barazwi baca ku maradiyo baca ku mateleviziyo leta rero itaratangira guhana abo bantu bazanye inzangano batangaza disikuru mbi ni ikibazo gikomeye icyo ni icya mbere icya kabiri ikintu gishobora kuzana umwuka mwiza hano nakivuze mbere ni uko nanone hari abantu bitwaye nabi ntabwo navuga ko igisirikare cyose cya kongo gitwara nabi cyangwa tuvuge ngo ubutegetsi bwose bwa kongo bwitwara nabi nk'ubu twashima ko hari impinduka batangiye gukora mu gisirikare hano twizere ko bazazuma kandi byari bishingiye ku karengane n'amarira y'abaturage basabaga ko izi ngabo zagaragaye zitwara nabi ubuyobozi bwahinduka rero tukaba twashimira aho ngaho ntabwo kanashimira ubuyobozi perezida wa repubulika n'inzego zindi ko bafashe icyemezo cyiza noneho rero nibatwemerere ibyo dusaba n'amoko duturanye turi gusaba ko ingabo zashyirwaho zigomba gushyirwa mu turere dutandukanye turimo iyo mitwe noneho zigenda kuko zimaze imyaka zicaye hano mu minembwe aho abaturage bahungiye zirabagose
urakoze senkade ruvuzangoma ndagushimiye cyane nta nyoma mu masegonda atarenze icumi hari icyizere ufite cy'uko ibibazo bizabonerwa umuti vuba
ese wa cedric abana n'abashi n'abapfurero biratanga igisubizo kuri wa mugabo wari ubajije ko batabana n'abandi bantu siko ndakeka ko kwizera ngo ubwo ubwo komanda wa burigade yahinduwe ko bifite icyo bihinduye reka mbe mbwiye senkade ko dushobora kuba tugiye kwibeshya ariko yoba ari ugiye kwibeshya cyane kubera kuko bamaze guhinduka kenshi kiriya ari ikibazo cy'amahanga amahanga akwiriye guhagurukira akumvisa leta ya kongo n'ibihugu byo mu karere ko bikwiye kurengera abanyamurenge delfe rukumbuzi ukaba ari nawe ushoje ikiganiro muri isanga cya none mbashimira mwebwe kuba mwatuhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo nshimira n'abakunzi b'ijwi rya amerika bagize uruhare muri iki kiganiro muri studio ya kari ya gatandatu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe